mwaramutse neza dususuruke murakoze radiyo ijwi rya amerika kumpa uyu mwanya nitwa nisabwa abdul seyifu ntuye mu rwanda mu karere ka rwamagana intara y'iburasirazuba intashyo za mbere ndatashya umunyamakuru dukunda cyane bwana tomasi kamirindi n'umuryango we aho uri hose nkakurikizaho inshuti zanjye harimo manishimwe jean batiste uzwi ku izina rya rasita hamwe na ba moriki jisite nkakurikizaho murumuna wanjye witwa tugizwe nayo emmanuel nkakurikizaho n'ababyeyi banjye papa na mama nkakurikizaho abahungu b'inshuti zanjye bari mu ngabo z'u rwanda harimo imana ishimwe denisoni zabayo akaba ari muri south africa nkakurikizaho n'ihabwa ikuzo jamara ari mu ngabo z'u rwanda aho ari hose ndamushuje nkakurikizaho umupolisi w'ishutange witwa harinde yaremye jean dodiye ari i kigali nkakurikizaho umuhungu w'ishutange nanone witwa ngaruyinka jean damuro ari i kigali nkakurikizaho abanyeshuri twiganye kuri gs kibondo poromosiyo ya bibiri na cumi na kabiri aho bari hose n'abarimu ndabashuje nkasuzana mukawera liliane nkamutura indirimbo umuntu n'inkundi ya byumbore jean batista murakoze radiyo ijwi rya amerika turabakunda ni ukuri mwaduhaye amata natwe ntituzabima amatwi Ne- nari nibagiye gutashya abanyamakuru b'ijwi rya amerika reka reka- reka nashe jofure mutagomwa nkatashya yoshiniya mukamuzi nkatashya diane ninahazwe hamwe n'abandi bose na edi rwema nibagiwe n'akana bita peti turi kumwe hano
impuhwe nyinshi n'umutima mwiza umwuka mwiza hagati mu bantu bibaze kandi twiyumvishe yuko igihe cyose umuntu ni nk'undi reba umuntu mu magararo ye mama we mu ngendo ye cyangwa se mu isura ahubwo uzajye wibaza yuko mama we igihe cyose umuntu ni nk'undi kuri iyi si hari ibintu byinshi ndetse bishobora kuturangaza ariko kandi si byiza cyane izi mpamvu uriho naho waturutse ibibazo ubwawe utunze ameraneye babawe hirya no hino nawe ukureba ntawe uzajya wishimira ukumereye babawe gusa wiringiriye akuremye muri iyi si hari ibintu
dususuruke ni buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo ku ijwi ry'amerika facebook voa radiyo yacu ntegereje frank yatwandikiye kuri radiyo yacu arobaze gmail akadomo com ati ndi mu ruba muri masisi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndifuza gutashya abashingamateka b'intara yacu ari bo seninga robert sebishimbo mugiraneza jules ndayishimiye cordon n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika bose ndetse n'abanyamakuru bose ba voa ntegereje we turagushimiye cyane udutuye rero indirimbo wimfatanya n'isi ya king james afatanyije n'abandi bahanzi
batunaka te esika bakie na mbunda mpo ntango ekobeta bakoyoka kaka makelele ya wenze epekisaka moi elala te zizu alpacino le monstre
uryisimisukaye ushatse wageza make uravuga ariko ntiwivuga gabanya kugenda wiyoberanya wimfatanya n'urumiga wifatanya n'isi Hehe, wifatanya n'isi ngira ngo ndabyibushe ngo kiriya ni kinini nyabusa wifatanya n'isi senga umwoze yitiwe wifatanya n'urumiga wifatanya n'isi n'isi we wifatanya n'isi burya isi nisakaye ushatse wageza amagihe uravuga ariko ntiwivuga gabanya kugenda wiyoberanya ngo akamoto atwara sake n'akaroba yehe burya n'akaroba mbyuka mu gitondo nigira mu kazi ushaka icyanu ngira umuryango nawe wirirwa unsebya uneza abizi ngo ndi kanyamadeni kandari njyuza yishyura yo yeah. wimfatanya n'urumiga wimfatanya gisi urya isi nisakaye ushatse wageza amagihe uravuga ariko ntiwivuga gabanya kugenda wiyobera Ah, Ndeko. Tu passes ton temps à regarder la paille dans mon œil, alors que la poutre qui a ton œil, tu la remarques même pas. Karekesi Olivier l'international, Mère Zaki, Motema Charles la Belgique, Mère Jeannette, c'est Maman Aliam, Dani Mirongo, Chirac Daswan, Sarl Motor, Boyoka Prophétie à Leguru, Naba Nuance à Sikagwa. Yves Mbela, Antiswak.
urya isi nisakaye ushatse wageza amagihe uravuga ariko ntiwivuga gabanya kugenda wiyoberanya ingénieur pizza pour rapport à sound yibuke twarabanye kandi ntitwabanye nabi ku iminsi icura idaciye amakara watuje ko yenda uzankenera kubaho n'ukubana
amavuta yasetse umunyu cyane mu gihe imvura yari iguye ntiyamenye ibyaje kuzayabaho mu gihe izuba ryari rivuye gusebanya si proje sobanukirwa ubuzima rero nox beat n'iziyo biti nyicaremo njye ni igiti tuza tuyogoza nka resistance y'imigwi y'abarebo mitingi nk'izi ubundi zinozwa na monster record ngo mushyiremo imiyaga industry ni nk'idolari ntirisebo ngo mwibafatanya n'iduniya niko abaraperi babantumyeho genda tanazenda tanangiye nta wasi kandi uko ubutunzi bw'ishyamba bwadogera kose intare ntiyarya ibyatsi uko niko nzasubira ingurugunzu nkiri ingagi bintelling you since day one umupatiri utakuzamura uwo ntakababazwe n'ipantaro utazamura urya isi nisakaye ushatse wageza amagihe uravuga ariko ntiwivuga gabanya kugenda wiyoberanya
ntimuhora muvuga ko ibikorwa n'abashinwa byose ari pirate ngaho muzagerageze n'uburozi bwabo
dususuruke ni hano ku ijwi ry'amerika buri wa gatandatu mu gitondo Ah, amazina yanjye ni gatari hpn ariko nkunda gukoresha season ku mbuga nkoranyambaga nkaba mvuka i nyanza mu ntara y'amajyepfo ariko ubu nkaba ntuye i kigali nyamirambo nkaba rero nsuhuza ababyeyi banjye bari mu karere ka nyanza ndasuhuza mama wacu uri mu murenge wa mukingoni mu karere ka nyanza Eh, ndetse nkaba nsuhuza na bashiki banjye baba ari abo tuva inda imwe kwa mama wacu ndetse n'abo tuva inda imwe kwa data wacu nkaba rero mbifuriza umugisha uturuka ku mana nkaba mbatura indirimbo ya ambasada yitwa urukundo
hari ubwo njya ntekereza ku bintu byinshi by'ingenzi umuntu yakora kandi byose bifite umumaro ariko muri ibyo byose hari kimwe kiruta ibindi umuntu wese akeneye ni urukundo rw'ukuri nirwo rufatiro rwa byose
nubwo natanga ibyanjye byose nanjye ubwanjye nkitanga kugira ngo abakene inyusi babone ibibatunga nubwo nagira impano nyinshi ariko singira urukundo ibyo byose nta mumaro reka tugire urukundo turugire nyamere
urukundo bihanganira byinshi ntirugirinzika rubabarira byose urukundo nirwo dukeneye gusa kugira ngo amahoro abe mu batuye isi urukundo bihanganira byinshi ntirugire inzika rubabarira byose urukundo nirwo dukeneye gusa kugira ngo amahoro abe mu batuye isi ibindi byose bizashira ibihe ntibihinduka ariko urukundo ntabwo ruzashira iteka ryose nk'uko uwiteka adahinduka niko narwo rudahinduka reka tu ukeneye gusa kugira ngo amahoro abe mu batuye isi
ijwi rya amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo biramahire eric wo mu rwanda yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati mwaramutse neza biramahi yego twaramutse neza nawe se ni amahoro urakomeza uti ndashaka indirimbo ya stromaye alors on danse
Alors on Alors on Alors on Qui dit études dit travail Qui dit taf te dit les thunes Qui dit argent dit dépenses Qui dit crédit dit créance Qui dit dette te dit huissier Lui dit assis dans la merde Qui dit amour dit les gosses Dit toujours et dit divorce Qui dit proche te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise te dit monde Dit famine dit tiers-monde Qui dit fatigue dit réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse Alors on danse Alors on danse Alors on danse Alors on danse Alors on danse Alors on danse alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben il y en a encore. Et cela zik ou les problèmes, les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore.
ijwi rya amerika ikiganiro dususuruke keza era queen yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati bonjour bonjour keza comment ça va uragira uti rero ndi mu burundi igitega ndifuriza wikendi nziza jideo jeremy mahoro na mutoni ubampereye indirimbo byakubaho ya amarona
Made beats on the beats.
ibyo uvuga ngo narasaze ni uko utarakunda ndabizi njye uzabimbaze nanjye si uko nari meze mbere yuko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho byakubaho ukuri byakubaho uri umuntu byakubaho bwize kuri rwose byakubaho numvaga ko nanarira undi zari nawumoza urankunda maze shira inyota ye mama ye mama y'amakoti niguriraga ubu sinyikoza nono nza kureba ibye inshuti zanjye zose zihora zimbaza ngo amalone wagiye aye batazi ko umwana nkunda yantwaye umutima Whoa, oh, oh, oh, oh. Yo, babe, I love how you love me back nukura zigukunda yo yeah mama mama ibyo uvuga ngo narasaze n'ukutarakunda ndabizi njye uzabimbaze nanjye si uko nari meze mbere yuko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho byakubaho ukuri byakubaho uri umuntu byakubaho bwiza kuri rwose byakubaho uri umuntu benshi barabyumva bakanenga ko iby'urukundo ari amacenga bakavuga ngo ndi kubeshya suko mbibona narakunze ndacyurama ariko sinigeze nicuza kuko urukundo ari urwa mbere ubuki burarura iyo mfite ugukunda oh yeah akagugusha neza yeah yeah ibyo uvuga ngo narasaze n'ukutarakunda ndabizi njye uzabimbaze nanjye si uko nari meze mbere yuko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho byakubaho ukuri byakubaho uri umuntu byakubaho bwize kuri rwose byakubaho byakubaho nukuri byakubaho uri umuntu byakubaho bwize kuri rwose byakubaho ye mama mama
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro dususurutse nitwa gisubizo mereye mu karere ka nyanza umudugudu ni busasamana yewe ndabakunda cyane twifuza ko mwansurizaga rafureri uba muri gado witwa fegisi olivier olive beza uri mu rwanda jasi n'inshuti zanjye zose ziri i kigali hanyuma umuntu wese uzi ku izina rya gisubizo pasiyanse abakomoka kwa rushoboza ndamushuje yewe ndabakunda gisubizo we ni ku butumwa bwawe dushorejeho dususurukeye uyu munsi namwe kandi inshuti mwese mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose mugire wikende nziza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
wanyeretse ishusho y'ukuri ku rukundo ndanyurwa nibagirwa ibyahise bwanjye ni uko igitekerezo cyanjye ayiye shenge bisi ni uko igitekerezo cyanjye gusura bwa mbere natunguwe n'uburyo iwanyu buri wese yanyakiriye iye urabyumva naguwe neza ningumamo nsanuvumye ku ifute amahirwe azarime nabibonye kare mfata umwanzuro wo kugukunda ni umutima n'ubwenge dore nguku uko byaje uko byaje umutima wanjye uwiharira wenyine byanjemo kwiyumvamo ntitaniyemeza kugukunda nona bimenye kuri njye ni uko igitekerezo cyanjye ayiye shenge bizi ni uko igitekerezo cyanjye